ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse namwe inshuti mwese bavandimwe b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije bakubwira ko ku mupaka wa kenya na tanzania gusa ino saha impunzi ziriyo ni nyinshi uko bukeye uko bwije bose baragenda uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu makampi y'impunzi mu gihugu cya tanzania zidogera ubuzima ziguma zibona muri iyo makampi inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye indaya z'abarundikazi zirukanywe mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo inkuru ingorane mu mashuri kaminuza yigenga mu burundi hamwe n'inkuru yerekeye stade yo mu gisagara cya ngozi yasenyewe n'imvura y'isegenya ivanze igihuhusi turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yagenye umuhanuzi adasanzwe nicolas heisamu gufasha mu twigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu biganiro byo kumvikanisha muri sudani aho igisirikare cyakuye ku butegetsi perezida omar al bashir mu ndwi iheze umuvugizi wa onu stefane dujarike yashikirije ejo kuwa kabiri ko uwo muhanuzi azofashanya n'ubumwe bwa afurika mu bikorwa byo kumvikanisha leta mfatakibanza y'i khartoum hamwe n'imirwi ya abo muri sosiyete sivile muri ico gihugu akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa afurika ntikararungitse ubutumwa bukomeye bunegura kwigarurira ubutegetsi kw'abasirikare muri sudani bakaba basaba guha ubutegetsi leta mfatakibanza irongowe n'abasivile mu minsi cumi n'itanu mu gihe batobikora sudani ngo yoca ihagarikwa mu bikorwa by'uwo muryango byose gushika ibwirizwa shingiro rya sudani ryubahirijwe perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix, felix chisekedi ari mu rugendo mu buseruko bw'igihugu hasinzikajwe n'imihari yitwaje ibirwanisho ejo kuwa kabiri yari mu gisagara ca beni ahishwa abantu amajana kuva mu bihumbi na cumi na kane muri ubu bwicanyi leta ya kongo yegeka ku murwi w'abarwanyi b'abaganda bahurikiye mu muhari adf intara ya kivu kandi irimwo abarwanyi b'umuhari w'abanyarwanda ba fdrr bahamaze imyaka mirongo ibiri n'itanu abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kugarukana amahoro umutekano hamwe n'ubutegetsi bwa leta perezida cisekedi kandi yageze ibeni avuye igoma n'i rubumbashi mu ntara ya katanga abantu bashika kuri babiri barishwe ejo kuwa kabiri n'ibisasu vya rokete bitari bike vyatewe mu bice bimwe bimwe ku murwa mukuru Tripoli nk'uko vyashikirijwe n'abajejwe gutabara muri ico gihugu abandi bantu bane ngo barakomeretse kandi ivyo bitigiri biracari vy'imfatakibanza nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata gitabara muri Libya Osama Ali nta murwi uremanga ko ari wo wateye ivyo bisasu abanyagihugu bashika ijana na mirongo irindwi na bane nibo bamaze kwicwa abandi amajana indwi na mirongo itanu n'umunani barakomereka harimwo n'abasivile kuva aho igisirikare kirongowe na Haftar gitanguje ibitero mu kwezi kwa kane itariki ya kane nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ribivuga ikigo cya ONU nacyo kijejwe imfashanyo OCHA cyaharuye ko abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani bataye ingo zabo kuva izo ntambara zaduka umukobwa wa perezida wa leta z'ubumwe za amerika akaba n'umuhanuzi mu biro vya perezida ivanka trump ariko yerekeza muri cote d'ivoire aho ariko abandanya urugendo rw'iminsi ine rutumbereye kongereza ukwiteza imbere mu by'ubutunzi ku bakenyezi mu bihugu vyo mu burengero bwa afurika ivanka trump yatanguriye urwo rugendo muri ako karere ku murwa mukuru wa etiyopiya dizabeba ku munsi w'imana aho yatangaje umugambi wa leta ya amerika uzotwara amamiliyoni y'amadolari wo gufasha abakenyezi bikorera utwabo ntibiramenyekana nimba ivyo perezida wa amerika yigeze kunegura avuga kuri afurika n'abimukira b'abanyafurika ko bishobora gukurikirana urwo rugendo rw'umukobwa wiwe kuri uwo mugabane wa afurika abanyahindoneziya bari mu matora kuri wa gatatu abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ni usanzwe ari ku butegetsi joko jokowi widogo hamwe n'uwahoze ari umusirikare generale prabowo subianto abanyagihugu bashika ku miliyoni ijana na mirongo icyenda na zitatu bagiye guhitamwo uzorongora ico gihugu ca mbere ku isi kirimwo abayisilamu benshi bagiye gutora kandi n'abashingamateka komisiyo y'amatora vyitezwe ko izotanga ibiharuro vya nyuma mu kwezi kwa gatanu kuza leta ya leta z'ubumwe za amerika ikaba yitezwe kuri wa gatatu gutangaza ibindi bihano kuri venezuela cuba na nicaragua mu twigoro two kurwanya leta za gisosiyalisite kuri uwo mugabane wa amerika imbere y'ijambo ryitezwe gushikirizwa kuri wa gatatu i miami muri leta ya florida umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu gihugu cya amerika john bolton avuga ko inzira zose zishoboka kuri venezuela kandi ko leta ya maduro isa n'iyiriko irasezererwa muri utwo twigoro two kuremera maduro abategetsi ba amerika bariko kandi barananiza igihugu ca cuba ha ruhande y'ivyo leta ya amerika iratangaza kuri wa gatatu ko igiye kwemera ko imanza zugururwa muri amerika ku nshuro ya mbere ku mashyirahamwe y'abanyamahanga mu gihugu cya kiba akoresha amatungo y'abanyamerika yatwawe na leta yari irongowe na fidel castro mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu
urakoze aloyize ku makuru uhejeje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania bariko bimukira mu gihugu ca kenya ari benshi abo barundi bemeza ko kubaho nabi kuraba ifungurwa no gufatwa nk'imbohe ari vyo bibatuma bafata ingingo yo kuja muri kenya aho bemeza ko impunzi zifise umwidegemvyo ni inkuru ya fidel nsabimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika yagendeye ikampi ya mutenderi iri muri district ya kankonko mu ntara ya kigoma
amakuru twakuye mu nkambi ya mutenderi disitirigiti ya gakonko intara ya kigoma ni uko ibiharuro vy'abava muri iyo kambi vyiyongera uko umunsi utashe bagerageza kwerekeza mu gihugu ca kenya naho leta ya tanzania igerageza kuzibira uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya mutenderi atashimye ko izina ryiwe rimenyekana igitigiri igitigiri c'abo bantu bamaze kugenda ni benshi cane ni benshi cane eh, barashobora kwababa nk'ijana na mirongo itanu na batanu impunzi n'ubu babandanya bagenda hariho abari barafashwe bajya mirongo itanu na batandatu baragaruka basangwe hano ariko polisi imaze kubarekura baragiye nokubwira ko ku mupaka wa Kenya na Tanzania gushika ino saha impunzi ziriyo ni nyinshi uko bukeye uko bwije bose baragenda abarundi batandukanye bari mu nkambi ya mutenderi babwije ijwi Amerika igituma bamwe muri abo bafashe inzira yo kungururiza mu gihugu ca Kenya ikintu gituma aba impunzi zihunga amakambi ni kubera impunzi dufashwe nabi ngaha ntiturugarijwe kabisa nicyo gituma impunzi zica zifata izindi nzira zo kwigira kubera barugaye isoko bugara baratwanira n'uko tugenda gusenya ugiye gusenya itukura n'ingorane nicyo gituma baca bahunga bakagenda mu yindi nkambi dufungura indya imwe ntibaduhindurira muga tukumva mu bindi bihugu mu zindi nkambi babahindagurira muga twege tubayeho uko nyene ntibaduhindurira ni ukubwira ko mu bintu nyamukuru bishobora bituma kandi yuko impunzi ziva hano kandi benshi babandanya bagenda mu gihugu ca kenya abantu hariho ku kintu ca mbere n'umwidegemvyo kuko impunzi zirigwa i nairobi ata kibazo abantu barahindurirwa ifungurwa urucuruzwa bararukora barishira bakizana tofauti na hano mu gihugu ca Tanzania nibaza ko rero ko ibintu nyamukuru ari byo byuko isoko zabomowe atasoko zihari ari byo byuko imoto zarugariwe nta kunguruza kubaho ku mamoto ari uko kandi yuko impunzi idasohoka urenganye gusikami bifatwa nk'umumenja ibyo byose batishwe barafungwa ibyo byose bikasha bituma yuko impunzi tubona yuko turagiraniwe tugahitamo kwisuka kuri songoye dufatwa sawa tudafashwe abashika bagashika igituma impunzi ziva mu makambi nk'aho mperereye ni iki icya mbere ni uko- ni uko ngene dufashwe nta soko ihari twarugariwe isoko ikigira kabiri turafunzwe tumeze nk'imbohe turi mu kigo ntidusohoka ikigira gatatu ni uko nyine bamwe bazagomba kuduhungura ku ngufu kandi icyo twahunze kikiri hajya nyine kitarahava ni ibyo bitatu jewe ndiko ndageranya ndabona ko neza muri kenya hoba hari akarusho gusumba muri tanzania uko muri kenya turumva ko bahindura izindya kandi turumva yuko bagira ukwidegemvya ngo badafungwa kandi turumva yuko impunzi itanyanyaswa iri mu ntara irimwo itegereza ku- gutembera ariko tanzania ni intara urimwo ntushobora kuyirenga kiretse inkambi uba urimwo iyo urenze inkambi ufise ikibani nyene banki bigitangwa bitangwa ku mafaranga kugira ngo umuntu aje mu nka- ave mu nkambi aja mu yindi abo barundi barafise ico basaba leta ya tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi kw'isi hcr ndasaba leta ya tanzania kabisa ko bogira umugambi umwe bakaduhindurira ifungurwa imyaka ingahe iheze baduha ubugari barakwiye kuduhindurira bakadaha ubu- ubundi bufu boduha ni ukuvuga kamo ka leta ya tanzania ni ukugira ngo baturekere mu mahoro turi impunzi by'ukuri nk'uko batwakiye bakitwakira batwakiye baduha uburaro nk'uko baduha uburaro nibareke leta ya un ikore igikorwa cyayo ikindi nasaba UNHCR nirabe nyine yodufasha mu buryo bwo kuturondera ubundi buhungiro bugira gatatu kugira ngo tuve muri kino gihugu ko turabaremereye kandi tutaba tubaremeye twari dutunzwe na UN bamwe mu begereye ubutegetsi mu ntara ya kigoma bavuga yuko bazibira abo barundi bagerageza kwinjira mu gihugu ca kenya ku mvu z'umutekano wabo naho ku ruhande rwa hcr bavuga yuko iryo shirahamwe rifise amikoro make yo gukoresha mu makambi y'impunzi ari muri tanzania mu gihe hirya no hino ku isi iryo shirahamwe rihamagarirwa gufasha mu buryo bwihuse igihugu ca tanzania nico gihugu cakiriye impunzi nyinshi zahunze ziva mu burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho cakiriye impunzi zirenga ibihumbi amajana ane i gakonko mu gihugu ca tanzania fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze fidele mu gihugu ca kongo naho abarundikazi bavuga ko badandaza umubiri barenga mirongo itanu bari basanzwe bakorera umwuga w'indaya mu bisagara baraye basubijwe mu gihugu cabo kubera bari mu gisagara ca uvira mu buryo buteye kubiri n'amategeko nk'uko abategetsi bo muri ico gihugu babivuga ni inkuru ya vedaste ngabo umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika igipolisi cya repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka mu mujyi wa uvira batangaza yuko baraye basubije mu gihugu cy'u burundi indaya zirenga mirongo itanu zakoreraga uburaya mu mujyi wa uvira cyane cyane indaya zakoreraga muri komine ya murongwe ahazwi nko kuri parke de prince muri kirondorondo hamwe na kavimvira igipolisi na serivisi ishinzwe abinjira n'abasohoka muri uvira bashinja izi ndaya kuba ziri muri uyu mujyi mu buryo butemewe n'amategeko kandi muri zo kwari zicumbikira abagizi ba nabi bagenda bica abantu izindi nazo zigafatanwa ibintu ziba zibye abaturage batuye Uvira umwe mu bakozi bashinzwe binjira n'abasohoka utashatse ko tuvuga amazina yiwe yavuze yuko birukanye indaya zifite ibyangombwa n'izitabifite kuko zose ziteza umutekano muke muri uyu mujyi cyakora umuyobozi w'igipolisi muri teritwari ya uvira koroneli gilbert serushago yatubwiye yuko baraye basubije mu burundi indaya zinjiye muri kongo nta byangombwa zifite mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ubwo twageraga muri kirondorondo akunze gucumbika indaya z'abarundi twasanze indaya zigera kuri mirongo ibiri zagize amahirwe yo kudasubizwa mu gihugu cy'u Burundi kubera zari zihishe maze zitwiganira bimwe mu bibazo zigenda zihura nabyo ibibazo duhura nabyo ni uko tuba turi gutembera nko ku muhanda tugenda kurondera tugahura n'abapolisi bakadufata bakadufunga naho tuba dufise ibitamburisho hari igihe badufunga n'abandi batabifise nabo nyine bakabafunga bakabasubiza mu burundi bakabashikana kuri fonsiyere ya burundi amabo nyine bakagaruka ariko abafite ibitamburisho none bagahita bagaruka hano ariko ngo hari igihe abapolisi babasaba amafaranga babafunze mutanga ngangahe kugira babarekure hari igihe badusaba amavendorare n'igihe badusaba amadidorare biravana n'aba badufashe bari bo bafite imitima myiza ni ukuri abapolisi hari igihe badufata natwe twagiye nyine guhangayika turondera amafaranga bagaca bagufata ntibaraba ngo ufise ibitamburisho ufise ibiki bagaca bakwa- bakubwira ati ibyo ufise byose mu gasakoshi numene hasi bagatwara amafaranga yose uba ufise kandi uzi ko ariyo azofasha umuryango wawe ejo bagaca bagukubita n'amakofi kabisa ukavuga ati nyine nimutware hako murinda kun- kunyica nimutware amafaranga nta na kimwe aho nyine uka- hari igihe nyine bakubwira ngo bajye kugupfunga ariko babwiye bagushikane imbere ntibagushikane bagusopera mu nzira aha muri kirondorondo ahakorera izi ndaya z'abarundi byagaragara yuko umukwabo wahakorewe wo kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi ntacu babwiye kuko ukikinjira muri kirondorondo wahuraga n'abakobwa bicuruza baje gutega abakiriya babo ese ni iyihe mpamvu izi ndaya zifi burundi zikaza gukorera uburaya muri repubulika ya demokarasi ya kongo izi ni zimwe mu zo twaganiriye impamvu ihari si ikindi twe tuva mu burundi tuje kurondera kandi amafaranga y'ino anaha bari makenya iyo uyavunjishije mu marundi aragufasha ugasanga umuryango wawe uri kuratera imbere ngo hari igihe ngo ku munsi mukorera amafaranga menshi amafaranga nyine ubu- aha- ubu ntaboneka kubera ubu abantu barakenye ni amafaranga ashoboka aboneka ubu ubu mbere hariho amafaranga nyine make make ariko ubu wowe urashobora kuyi- kuyirakorera atanu ibihumbi bitanu uciye mwamenya yuko atari mu mujyi wa Uvira honyine haboneka indaya ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi ahubwo no muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka Misisi Salamabira naho uhasanga indaya nyinshi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo urakoze vedaste bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka cumi n'indwi mu nkambi makambi y'impunzi ya nyarugusu iri mu ntara ya kigoma mu burengero eh, bw'igihugu cya tanzania baragiramiwe n'ibibazo bihambaye birimo kurongorwa canke guterwa inda batarakwiza imyaka ni inkuru ya james jovin umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania
abana bararongoka bakiri bato bagatwara inda zikabananira kuvyara bakaca bahitwanwa n'izo nda ingorane z'abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya nyarugusu cyane cyane ziri ku bataye amashure abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba hamwe n'abana b'abarezi batitayeho abana babo indero mbi ukwidegemvya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi bajya kurongorwa batarakwiza imyaka bamwe mu bana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi bahaye ikiganiro ijwi rya amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari ikibazo kibahambariye cyane kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga jewe ko nabibona mbona yuko ko abana bama bategwa inda hataragera ugasanga umwana ntakwiza imyaka nakindi ugasanga ariko yategwa inda kandi hataragera canke nawe ugasanga agiye gusenya ugasanga bamufashe kandi yari umwana akiri muto atarageza yuko ategwa inda urasanga nk'uko abagizana baramuteye indwara ya sida ugasanga arafashwe na sida cyangwa nawe ugasanga abarononekaye ugasanga aragwaye nk'indwara kanaka ikindi bemeje yuko hari abavyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora ico naco n'ikibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga ingorane dufise abavyeyi baraduturubika cyane umaze kubona nk'ingorane z'umuvyeyi wawe ukazimubwira akubwira ivyo birakuraba amaze kukubwira nk'uko umuvyeyi muhera ngaho mushwana abantu bakaza kubahanura mugabo umuvyeyi wawe ntavyemere akavuga ati naho wogira gute jewe ntituzohuza mama nyene harageze igihe arambwira ati wewe naho wogira gute ntituzohuza ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya w'iwacu ngiye mu bitaro naraharahaye indwi ikwiye aranzanira igitenge ciwe kica kiratakara yambwiye ati utanzaniye igitenge canje ntituzokumvikana mawe uwo munsi yaramfashe mu nzu arankubita amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije ndamubwira ati mare reka nzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize ambwira ati naho wo- wogira ntutampaye igitenge c'iwanje ntituzokumvikana umwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ry'amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka ni uko mu nkambi hari ndero nke bivanye n'uko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana abana urumva turi mu kigwati turi mu kigwati mu burundi bari ku gatumba ku gatumba ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga bafise mugabo hano uruja n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo hajya habiki baragiyeyo ukaca usanga niko guta akaranga je novuga nti muri rusange mwikambi kweri usanga indero ari nto- ari nke bivanye n'uko ni- ni- niko tubayeho uca usanga indero atari nziza abana baratwara inda zi- za- z'ibitwarire abana baraheba ishuri baga- ugasanga bagiye kwabigwa hariho ababigwa bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe yasabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihere rwose mu nkambi ya nyarugusu rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba gusumba akitaho abana bacu twosaba nk'ikigo cya iyarase nacyo mu gihe abana bafise ibibazo bakakurikirana neza neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutanga raporo ugasanga kumbi iyo raporo irata- ira- i- icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hariho abana b'imfuvyi abo bana b'imfuvyi iyo dutanze raporo tuti umwana yagize ukwari n'umwana aheruka ku- gutakara yaragiye burundu ni ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe vyiza mu nkambi y'impunzi nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini iry'amerika Jovini urakoze abayobozi ba kaminuza zigenga mu Burundi basaba leta gushira ku rugero rumwe amashuri kaminuza yose mu gihugu ni inkuru y'ijwi ry'Amerika ryakurikiranye tugiye gushikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika Iyo nama yabereye mu kigo ca kaminuza nderabigisha NS mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero yayo kwari ukurabira hamwe intambamye zihanze inyigisho za kaminuza n'ingene zotorerwa umuti. Umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Gaspar Banyankimbona avuga ko naho ico gisata gifise ingorane ivyigwa bikibandanya gutangwa ukuri kwamye mu makaminuza atandukanye y'abayigenga canke ya leta.
ingorane ntizibura mwanabibonye hari benshi usanga bakira abanyeshuri batabifitiye ubushobozi batabifitiye uburenganzira na cyane cyane ya mpamyabushobozi ya leta ivyo rero biranatugora cyane kuko mwabonye ko n'ibitigiri vyegera hafi ibihumbi bitatu batariko bariga mu buryo bwa- babwirizwa kwigamwo canke batize mu buryo babwirizwa kwigamwo ariko ico umuntu yoshima nuko uyu munsi kaminuza zose zaratanguye umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihumbi bibiri na cumi n'icenda inama rukokoma iriko irategurwa na leta mu ntumbero yo gutorera umuti ingorane zihari umushikiranganji banyankimbona asaba abarongoye amakaminuza yose gutanga ibyo kwihwezwa muri iyo nama rukokoma yimirije tubasaba yuko bodutuma kubera ko twaragiwe amahigwe hari umwiherero eh, twemerewe umwiherero wa leta y'u Burundi uzokwiga ahanini ibijanye n'indero aho rero twagomba tubasabe nyamba hariho uwufise ubutumwa yumva yifuza ko bwoshikirizwa muri uwo mwiherero abuduhe ariko twanababwiye yuko atari ikibazo eh, cyo gusaba gusa ari n'ikibazo cyo kwemera kwemerera leta y'u Burundi ico bagiye gukora ico bagiye kumara nk'amakaminuza ah, akorera muri iki gihugu afise ubushobozi eh, tuzi mu bijanye n'iterambere abarongoye amakaminuza y'abayigenga canke aya leta barashima ko leta y'u Burundi idengeshanya kubakoresha amanama yo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'inyigisho yamara abayobozi ba kaminuza zigenga bafise imyidogo idasanzwe ku ngingo bafatirwa bivuze imana prote jafet umuyobozi ajejwe ubushakashatsi kuri kaminuza yigenga unilac asaba ko iyo nama rukokoma yofatirwamo ingingo zifata amakaminuza ku rugero rumwe ibigo y'amakaminuza cyane cyane y'abikorera utwabo byuje imbere bikuru cyane cyane bigoye n'ivyerekeye gushyira hamwe gushyira ku rugero rumwe amakaminuza y'abikorera utwabo n'iya leta kandi turamushimira cyane ko aribyo turiko turabandanya dukora kugira ngo atwiyumvire akadutumira hanyuma duhanahana ivyiyumviro muri ivyo rero hari ikigoye kimwe gikomeye nuko usanga amakaminuza y'abikorera utwabo asabwa vyinshi twosaba umushikiranganji ko amakaminuza y'abikorera utwabo yokumva ibibazo bimwe bimwe bamutura kaminuza UNELAC ni imwe mu zatswe uburenganzira bwo kwakira abanyeshuri mu myaka ya mbere ubujejwe ubushakashatsi kuri iyo kaminuza asaba ko n'iyo ngingo yosubirwamwo ingorane bwa mbere kaminuza yinirake dufise hariho nk'ingingo yabaye y'uko bahagarika kwandika mu mwaka wa mbere iyo ngingo yaje inyuma y'amezi abiri twe twamaze gutangura kwandika abana abanyeshuri hanyuma tumaze kubandika ubu rero kubera iyo ngingo kugira twubahirize ingingo yafashwe baciye baja muhira bamaze kuja muhira rero ubu ingorane dufise nuko bashobora kuvuga bati dufise ikibazo cyo kugira tubahamagare cyangwa tubasubize amafaranga biyandikishijeko ibyo bica bituma tugira ingorane ku vyerekeye imirake kuko abanyeshuri mu baracarindiriye inyishu y'ikete twandikiye ubushikiranganje twamenyesheje dusaba yuko iyo ngingo twebwe itoturaba iruhande ya kaminuza ya leta harugwa mu burundi amakaminuza mirongo ine n'abiri y'abigenga igitigiri gitangwa n'ubushikiranganji bw'amakaminuza n'ubushakashatsi atanu muri ayo yaratswe ububasha bwo kwakira abanyeshuri bo mu myaka ya mbere kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yagirizwa kuba atisunga amategeko agenga inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi kandi ko adatanga ubumenyi buhagije Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Claver mu Burundi imvura y'isegenya ibanze igihuhusi yaguye mu gihe gito yarasenyuye stade imikino ya Academy Message Ngozi mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaravuganye na Elise Niyubahwe umuvugizi w'iyo Academy Message Ngozi aho muri komine mwumva n'ahantu harehare hejuru byoroshe yuko umuyaga ushobora kuhashika n'ingoga kandi ku nguvu nyinshi kuko nta bintu byinshi biwutangira rero nibyo stade urukundo yahenutse ariko ntiyahenutse yose kandi ntihahenutse ibihome hahenutse ibisakaye bijya byo hejuru ni ukuvuga ko hari amabati asakaye hejuru n'ibyuma biyafashe na zimwe mu nkingi ziri imbere ahari intebe muri stade zahenutse rero icyabonetse ni uko ku bitango stade urukundo irimo twavuga ibice bitatu hariho igice kimwe kiriko ubwugamo tuvuge a na b na c n'ubwugamo bw'iteka bijya bita vip rero icyo gice hakaba n'ikindi gihande kiriko ubundi bwugamo butatu n'igihande rero binjiramo kirimo amazu y'ibiro n'ibindi n'izindi nyubakwa rero ugiye kuraba ahantu hababaye cyane hasinzikaye ni ahari ubwugamo ce hari ubwugamo ce n'ubwugamo b n'agace gatoyi k'ubwugamo bw'iteka burya bita vip kuri icyo gihande twavuga ko ubwugamo a ataco bwabaye rero byasenyutse amabati aravako n'ibyuma biravanako birakorokera hasi ku mbore ni bisabwa yuko basubiramwo gushasha ni ukuvuga rero ko ubu ngubu uko imeze nta buryo ubwo ari bwo bwose bushobora kuba buriho bwo kuba yakoreshwa ndashaka kuvuga nta mikino ishobora kuhabera oya ushyika ubu urabye ukuntu ibintu bimeze kuko hari ibyabomotse bimera biza bigomba kuza amajya hagati bigomba kwegereza ikibuga hajya bita pice cyangwa peruze n'ibyaguye inyuma rero ubu bwa vuba nk'ejo cyangwa hirya y'ejo nta rukino rwohabera kuko n'ibyo bindi byuma byasigaye bihagaze nabyo bishobora kuba byanyiganyize bikaba byaba bidakomeye nabyo naho bitaguye birashobora kuba atanguvu byaba bigifise ni ukuvuga ko bisaba yuko abahinga babanza kuraba ukuntu hageze kuyisana cyangwa kuyisanura bobigenza kugira ngo ntibabe basanura aho nyine habomotse bibaza ngo niho honyine bateza kubanza kuraba izindi nkingi zasigaye nimba zigikomeye cyangwa nazo babanza kuzibomora kugira ngo batangure gushasha ubu rero ku busanzwe nko mu mpera z'ino ndwi nta rukino na rumwe rwohabereye keretse ubw'ubugenzi rwa misagengozi na musongati rwari rwateguwe ariko kuri bya nkino z'amanota cyangwa iki gikombe cy'umukuru w'igihugu nta rukino na rumwe rwohabereye rero sinzi no mu ndwi zibiri ko hari urundi rukino rushobora kuzohabera kuko mu ndwi zibiri niho rwatereza kuhabera gushyika ubu rero barindiriye abahinga abubatsi nibo bashobora ubwa mbere bwo kwerekana neza na neza ibyononekaye bamaze kwerekana ibyononekaye ndetse berekana ukuntu bashobora kubisanasana bashobora kubisanura nimba bazokubaka icyo gihande cya bomotse cyangwa nimba bazobanza babomore cyose icyo gihande bubake gushasha mu yandi magambo ushatse kumbwira ko ibyangiritse mutaramenya icyo byatwara mu rwego rw'amafaranga cyangwa igihe gusana iyo stade bizatwara yego kuko urabona ko hano mu burundi byabaye mu masaha y'umugoroba isaha icumi n'imwe kuduga gutyo nta nta bahinga bari bwaze kugira ngo bashobore neza na neza kuraba neza ibyononekaye hamwe bashobora no kuvuga mu kigereranyo amafaranga bishobora agaciro kabyo gushyika ubu ntabyo barashyikiriza kandi ikindi nacyo twamenyesha ni uko nta muntu n'umwe yakomeretse kuko byabaye nta n'imyimenyerezo yari kirahabera stade nta bantu bari bahari mu bikorwa bisanzwe kuko habereye inkino mu mpera z'indwi ibikorwa by'isuku biba byabaye ku wa mbere ni ukuvuga ko n'abo tegereje ko baba bahari nta bari bahari nta bari hafi n'abari bahari bigiwe kure nta ngorane nta wakomeretse nta n'uwagize n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose ubu rero yari na stade yakira inkino mpuzamakungu yari yaremewe ni- iremewe n'ishyirahamwe kafu ngira ngo rero ibyo kuyisubiramo ntibizoteba kugira ngo eh, isubirane eh, ubwiza bwawe kuko yari mu masitade eh, twavuga ko agezweho hano mu burundi bwana elizeni yubahwe umuvugizi wa akademi mesaje ngoze ndagushimye cyane murakoze cyane ijwi ry'amerika rirabashimiye kuri ibi biganiro mwakurikiranye